murumva ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na eugenia mukankusi i washington dc bahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi
murakoze jeni ndabaramukije nanje mwebwe mwese tuzindukanya kuri radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku rugendo rw'umwungere w'ishengero katolika papa francisco aho yahimbarije inkuka y'imisa muri misiri kuri uyu wa gatandatu papa francisco amaze iminsi ibiri ari mu rugendo muri icyo gihugu Yabi- yari yitabiriwe n'abanyagihugu n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bitabiriye icyo gisabisho bitwaje n'amabendera y'ivatikano aho muri misiri hasanzwe haba abakristo b'abakopte bashika ku miliyoni cumi mu banyagihugu miliyoni mirongo icyenda na zibiri baba aho muri misiri mwamenya ko mu bihu- mu bihugu by'abarabu abakristo babangamiwe n'umuhari wa leta ya kisilamu uwo muhari ukaba waromoye abakristo basanzwe baba muri, misi, muri siriya nako no muri iraki muri iyi myaka iheze urugendo rwa papa francisco rubaye mu bihe bitoroshe ku bakristo b'abakopte baba muri muri misiri mu ntango z'uku kwezi abashika kuri mirongo ine bakaba barishwe mu bitero byabereye mu mashengero atatu byakozwe kandi bikemangwa n'umuhari wa leta ya kisilamu kimwe mu byahagurukanye papa francisco mu rugendo yagize muri misiri kikaba ari uguhuza abakristu ba- n'abayisilamu abahinga bakavuga ko muri kino gihe imigwi iterabwoba itera igwiza amacakubiri aho muri misiri igikenewe ari uguhuza ibi mu biganiro abayoboke b'amadini kugira bakomeze umutekano umushinwakazi afise ubwenegihugu bw'umunyamerika sandy F- fan gilis yari yaratawe mu mbuto aregwa kuba ari umusomyi w'urusaku mu bushinwa yatahutse hano muri leta zunze ubumwe za amerika inyuma y'aho leta y'ubushinwa imurekuriye ikaca imwirukana fan gilis yavuye mu bushinwa ku munsi wa gatanu agana igisagara ca los angeles muri leta ya california irekurwa ryiwe ryatumye uruhagarara rwari rusanzwe ruri hagati ya amerika n'ubushinwa rugabanuka fangilis yirukanywe n'ubutaka- yirukanywe ku butaka bw'ubushinwa na sentare y'igihugu ku munsi wa kabiri inyuma y'aho imuciriye umunyororo w'imyaka itatu n'inusu leta y'ubushinwa nta byinshi yatangaje ku bijyanye n'urubanza rw'uyo mukenyezi umushikirizamanza wiwe nawe nyene yatangaje ko badashobora kugira icyo babivuze ko bivuye ko ari ibanga rya leta fangilis arekuwe inyuma y'indwi zitatu perezida Xi- Xi Xi jinping w'ubushinwa agendeye perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika umuvugizi wa leta y'ubushinwa geng shuang akaba yatangaje ko inyuma y'uwo mubonano abategetsi babandanije kuganira mu burusiya imyiyamamazo yo kwiyamiriza perezida vladimir putin yabaye mu gis- mu bisagara bishika kuri mirongo itatu na bibiri kuri uyu wa gatandatu ivyo ni mu gihe ubutegetsi bwari bwatangaje ko iyo myiyerekano itemewe n'amategeko imyiyerekano yabereye i moscou ku mugwa mukuru w'uburusiya yitabiriwe n'abantu ija amajana bagiye bagiye bagana ku biro vya leta aho baciye bashikiriza urwandiko perezida putin bamusaba kutitoza mu kiringo kigira kane mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gisagara ca st petersburg igipolisi cyafashe bamwe mu bari muri iyo myiyerekano ikurikiwe n'iyabaye mu kwezi kwa gatatu yari yahuje abantu isinzi abashika ku gihumbi bakaba baratawe mu mvuto muri ico gihe harimwo n'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi alexei navalny imbere y'uko iyo myiyerekano itangura kuri uyu wa gatandatu igipolisi cyari casatse imwe mu nyubakwa z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku munsi wa gatanu umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi maria galitskaya yabwiye ijwi rya amerika ko iryo sakwa ryari rifise ryari rifise intumbero ya politike yamara avuga ko atakintu kibangamye basanze muri iyo nyubakwa ibihugu bihurukiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya byemereje hamwe byose umurongo ngenderwa ko ku bijyanye no gusohoka k'ubwongereza muri iryo shyirahamwe ibyo byatangajwe n'umukuru w'iryo shyirahamwe donald tusk kuri uyu wa gatandatu ivyo bihugu vyumvikanye ko biga- vyumvikanye ko ibiganiro hagati y'ubwongereza n'iryo shirahamwe bizotangura itariki umunani z'ukwezi kwa gatandatu abazoba bari muri ivyo biganiro bazorabira hamwe ibijanye n'ubuzima bwiza bw'abanyagihugu b'ishirahamwe rya buraya basanzwe baba mu bwongereza hamwe n'intererano y'ubwongereza muri iryo shirahamwe ni mu gihe ubwongereza busanzwe buheranye iryo shirahamwe ama- buheraniye iryo shirahamwe amafaranga angana ni- n'imiliyaridi mirongo itandatu na zitanu z'amadolari ikibazo kijanye n'iryo- n'iyo ntererano kikaba ari kimwe muri byinshi izo mpande zitumvikanako jean claude juncker umuyobozi wa komisiyo européenne yaneguye ubwongereza mu kuvuga ko kubona butaratanga ayo mafaranga byabaye inzitizi zikomeye mu gutunganya imigambi y'ishirahamwe rya buraya muri cuba abasirikare umunani bapfiriye mu ndege y'igisirikare yakorotse kuri uyu wa gatandatu Inta- itangazo ryasohowe n'igisirikare rivuga ko iyo ndege yo mu bwoko bwa an 26 eh, an 26 murantunga yakorotse ivuye ku kibuga cy'indege cya playa Para- barakoa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu iyo ndege yaguye ku musozi uri ku birometero mirongo itandatu na bitanu mu mpanuko bushira uburengero bwa havana ku mugwa mukuru wa cuba nta byinshi byatangajwe ku bijyanye n'icyateye iyo mpanuka nayo muri turukiya abantu bashika ku bihumbi bine bakuwe mu kazi mu gisirikare no mu gipolisi iryo hagarikwa ryo mu kazi risa n'irifitanye isano n'igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi cyabaye mu mwaka weze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta ya turukiya yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko abari abo abo barimwo kandi abakozi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane bashika ku gihumbi n'ijana na mirongo ibiri n'indwi ico gitigiri c'abakuwe mu kazi kibaye ica mbere kinini kuva leta itanguye kwirukana abakozi bagirwa n'ico caha mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze
turamushimiye mugenzi wacu utugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
amezi icyenda umubyeyi w'umugore atwite umwana umugabo we nawe amuri hafi ngo bombi badahungabana umwana aravutse abaye igitambambuga arakuze aciye akenge ababyeyi bakimwitaho iyo umwana amaze gukura atangira kwitekerezaho hari ibyo akunda ndetse hari n'ibyo yanga akandi burya aba akeneye ejo hazaza heza mu kiganiro ejo kuri uyu munsi turaganira ku mahitamo y'ahazaza h'umwana twibaza tuti ese ari ababyeyi ndetse n'umwana ninde uhitamo ahazaza h'umwana reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri iki kiganiro amazina yanjye ni mizero kirispe akaba ari njye mugiye kubana muri iki kiganiro roje nigena niwe ugihagarariye ikiganiro cy'uyu munsi gifite umwihariko ushobora kwibaza ati umwihariko ni uwuhe reka dufate akanya gato cyane dukurikire ubutumwa buri muri kano kantu turagaruka mu kanya
Hello, uyu ni Charlie.
uyu ni nina Dukurikirana ikiganiro ejo ku ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nawe ntugacikwe.
akenshi mu miryango hagaragara umwiryane hagati y'ababyeyi ndetse n'urubyaro rwabo uyu mwiryane ahanini uba ushingiye ku mahitamo y'ejo hazaza h'umwana ku ruhande rumwe umubyeyi ati mwana wanjye narakubyaye bityo ngomba kugira impungenge z'ejo hazaza hawe bityo kora ibi nibyo mbona bigufitiye akamaro ku rundi ruhande umwana nawe ati mubyeyi mwiza hari ibyo nkunda nifuza gukora bityo nibyo nshaka kwibandaho bikazangirira akamaro mu gihe kizaza mbere yo kuva imuzinga iki kiganiro reka namwe mudukurikiye tubabaze uku gucyocyorana hagati y'ababyeyi n'abana babo mujya mubibona hirya no hino mutuye ese kuba umubyeyi w'umwana birahagije kugira ngo muhitiremo ahazaza he ese birakwiye ko umwana akurikiza ibyo ababyeyi bifuza ko azaba aha turibaza tuti ari umwana n'umubyeyi mubona ari nde wakagombye guhitamo ahazaza h'umwana reka duhe ikaze lazare buregarege na nicole muziranenge ni bagenzi bacu bagiye kugirana ikiganiro n'abatumirwa dufite muri studio kuri uyu munsi uyu ni wa mwihariko nababwiye kare w'ikiganiro cya none reka dukurikire urubuga rw'ibitekerezo turagaruka bamaze kudusangiza byinshi
amahoro bakunze b'ikiganiro ejo mu miryango hanze aha hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku mahitamo y'abana ari nayo mpamvu kuri uyu munsi twahisemo kuganira byimbitse kuri iyi ngingo muri studio ntabwo ndi njyenyine kuko ndi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye ndahera ibumoso bwanje
murakoze nitwa ufite ababyeyi isi naturutse muri kaminuza nkuru y'u rwanda ishami rya gikondo nkaba ndi mu ruhande babemera ko umwana ari we wihitiramo ikaze mu kiganiro cyacu murakoze dukomeze nitwa remi inshuti Eh, nkaba narangije kaminuza nkaba narize mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi icyitwa gahizaye busogo nkaba nayo ndi mu ruhande rw'abemera ko umwana ari we ufite uburenganzira bwo kwihitiramo nawe urakoze tuguha ikaze mu kiganiro twakomeza nitwa muniga nkigo alphonse ndi umurezi mu ishuri ribanza ryitiriwe mutagatifu viseni wa paul kicukiro nanjye nkaba ndi ku ruhande rw'umwana ko ari we wihitiramo iburyo bwanje ndi kumwe n'abandi bemera ko umubyeyi ari we ugomba guhitiramo umwana namwe tubahaye ikaze mwatangira mwibwira barimo kutwumva murakoze cyane nitwa mukazayire devota ntuye mu karere ka ruhango nkaba ndi umubyeyi w'abana batandatu
murakoze nitwa kirenga evode nkaba ndangije mu ishuri ryisumbuye rya koleji si francois savia pebu nyamata
murakoze nanjye nitwa divine nigena ntuye muri kicukiro nkaba niga muri kiriseva i nyanza muri siziyame muri pcb
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
mumaze kumva abatumirwa du- tugiye kubana uno munsi mu kiganiro nje ugiye kubagezaho kino kiganiro nkaba ndi lazaro buregarege ntatinze nk'uko namaze kubivuga hejuru ni ikibazo gisanzwe gihari mu miryango nyarwanda aho usanga ababyeyi bavuga bati twahitiramo umwana wacu ico azabaco abana nabo bakavuga ati umwana niwe ugomba kwihitiramo ico azabaco kandi ugasanga abantu hari ikibazo gikomeye abana bakavuga bati turahohoterwa ababyeyi bati wa mwana uramutse wihitiyemo waba uri ikirara waba warananiranye twanzika n'ikiganiro cacu divine wari umunyeshuri uraciga muri segonderi kubera iki wagiye ku ruhande rw'ababyeyi wumva ko aribo bahitiramo umwana impamvu nagiye ku ruhande rw'ababyeyi ni uko uzi neza ko muri kino gihe cyacu mu bana bakiri gukura ubu ngubu bose bagendera ku ku mu kigare bakumva ko ibyo mugenzi we yahisemo na rero nawe ari byo agomba guhitamo kandi ugasanga rimwe na rimwe nta nubwo bafite ubushobozi bungana rero umubyeyi ko akuzi neza wavutse akureba azi ibyo ukunda azi ibyo ushoboye ashobora kuguhitiramo kubera ko arakuzi nk'urugero umubyeyi ashobora kuba azi ko umwana we atinya amaraso atinya amaraso n'igisa nacyo ariko umwana akabona mugenzi we atuye medesine kuko yamubwiye ko ariho habamo amafaranga rero icyo gihe umubyeyi ashobora kukubwira ati rero mwana wanjye wibeshye kuko utinya amaraso kandi medesine ushobora kuzaguha ubuganga icyo gihe umubyeyi yumva aba akinnye role yo kugira ngo ashyire umwana mu murongo wa nyawe anamu- anakora ibintu biri byo ko umwana ariko umwana we kuko nyine agiye- afite amaraso ashyushye ashobora kugisha kugenda mu kigare kandi ibyo ashaka gutora atari murakoze cyane ndabagarukaho mu kanya reka mbaze nakira urundi ruhande rwo gwemeza ko umwana ariwe ugomba kwihitiramo ndahera kuri rese ngaho tubwire impamvu bagiye kuri runo ruhande rw'abantu bemera ko umwana ariwe ugomba kwihitiramo nkurikije ahantu ngeze muri kaminuza ni uko ari njye wabyihitiyemo ni uko ari njye wihitiyemo icyo nshaka bimpa gutsinda no kugenda neza reka nkomeze n'umusore ndimo kureba hariya remi ngaho tubwire impamvu bagiye kuri runo ruhande murakoze Ah, njyewe impamvu nagiye ku ruhande rwemeza ko umwana ariwe ufite uburenganzira mu kwihitiramo ndagendera ku kintu nakwita nk'impano mu by'ukuri niba uwo mubyeyi yarakubyaye yifitemo impano we ku gikari ntabwo bisobanuye ko impano umubyeyi afite ari nayo umwana afite niba niyumvamo ikintu njyewe rero nicyo ngomba gukora kubera ko ngikunze kandi gifitemo impano umubyeyi nashaka kunyobora cyane cyangwa aka- akanyereka inzira igana ku cyo we yifuza kandi njyewe mu by'ukuri ntacyiyumvamo ntabwo icyo kintu nubwo nagikora ariko ntabwo nagikora neza nk'uko nari kugikora mu gihe ari njye wafashe amahitamo nkihitiramo icyo nzaba icyo cyari cyo
reka ngaruke ku ruhande rw'abashigikira ko umubyeyi ariwo waku- wahitiramo umwana we ndahera kuri devote ibyo bamaze kuvuga kuri runo ruhande rw'uko bavuga ko umwana ariwe wa- wakuhitiramo mwebwe murabivuga hiki yashingiye ku byo risi yavuze mpita mbona yuko habamo habaho kwigomeka k'umwana urugero nkanjye mfite umwana yahisemo kwiga ibyo ashaka yumva ko kuko azaba yahisemo kwiga ibiki mfite umwana wahisemo kwiga mcb ngaho tubwiye noneho impamvu wumva ko yari yahisemo kwiga mcb ukumvamo hari izindi risike yari kuzagira ejo hazaza Hmm?
risike daboro yam- yamaze kuzigira niba mcb ikeneye amanota ari hejuru ya mirongo itanu we akaba yarazanye makumyabiri n'umunani cyangwa mirongo itatu deja risike zamaze ku- kuboneka ibyo byatewe n'uko yihitiyemo ibyatewe n'uko Kandi iyo yihitira.
umuhitiramo ntiyari kugira amanota.
yanyemera nkamuhitiramo nta- n'izo risike iyo ziza ari kuvuga ngo amakosa ni ayanjye nkabyakira wari kubyimenyera nari nk'umubyeyi kumwenyura nk'umubyeyi kuko ari igihe nari kuba mushyize muri izo lisi
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
nizere ko murimo kunyumvira abo muba muretse mu kanya mbanze sabe runo ruhande uretse gato tubanze twumve ndabona ba- barimo kunsaba ijambo ku ruhande rw'abemera ko umwana yakwihitiramo mwumvise ibyo mama umubyeyi devuta amaze kuvuga yavuzemo ibintu byo kwigomeka mu gihe wihitiyemo avugamo n'ibindi byinshi by'uko kwaba ari uguhangana hagati y'umubyeyi n'umwana reka mpere kuri lizine wakirije mbere mwihangane gato Eh, impamvu ntemeranya nawe kwigomeka ntabwo ari byo umwana n'umubyeyi bafite natiroma zitandukanye uko baremwe biratandukanye ngewe nk'umwana nshobora kuba papa akunda akunda gu- gucuruza ariko ngewe mu- mu kuvuka kwanjye gucuruza simbikunde nkaba nifitemo impano cyangwa nifitemo ukundi gukunda wenda nko gukunda gutabara abantu icyo gihe nzakurikirana ibintu bizangeza ku gutabara abantu wenda nkurikirane ishami rijyanye n'ubuganga cyangwa nkurikirana ishami rijyanye n'ibindi bizamfasha kugera kuri cya kintu aho mwavuzeho kuba wenda yaratsinze yaratsinzwe umwana wanyu ntabwo twa- ntabwo njye nabishyira neza kuko yari yize ibyo mudakunda ashobora kuba ahubwo urebe neza ikigo yagiyeho abana bagendanaga na sosiyete yari arimo niba atari zo zitamwifuriwashije gutsindwa ariko kuba yarakurikiranye ibyo yari akurikiranye byagombaga kumugeza ku ntsinzi ku ruhande rw'umubyeyi yacu ushaka kuvuga murakoze njyewe ngi- ikintu nabanje kubanza kubona kuri remi yavuze ati "Oh, ngo umwana aba yi- azi impano afite impano ntabwo ari wowe u- umenya yuko ufite impano impano ibonwa n'abandi impano ibonwa n'uwo uri mu muryango akavuga runaka azi ibi bintu njye ndabizi kuko cyane yuko aba akuzi kuva muri materinere kugeza uri muri secondary school ni ukuvuga ngo nta muntu wimenyamo impano iyo mpano we wakwimenyamo nigushuka bitewe n'icyo ukunda n'amarangamutima yawe naho ku cyo risi yavuze ngo ati inshingano umubyeyi ngo iyo ugeze wenda urugero nka iniverisite ati uba ugomba kwihitiramo b- b- ndetse ukihitiramo ugakomeza inshingano we agakomeza inshingano ziwe n'ubundi ya resiponsabiriti yo kuba umubyeyi akikureberera aba iba- u- uba ukifite akenshi wenda winjira muri iniverisite urimo ufite imyaka cumi n'icyenda makumyabiri rimwe na rimwe wenda rimwe na rimwe ntabwo wakagombye kuvuga ngo ati ibyo umubyeyi azavuga byose bishyize ku ruhande ni wowe wo kumenya ati umubyeyi agomba kungira inama wenda inama z'umubyeyi zikaganza ariko izo wa mwana zo zikazamo nawe ukareba icyo umubyeyi yavuze yuko aba ari cyo kuko umubyeyi aba azi hanze wowe nibwo bwa mbere uba ugiye muri cya kintu ko ntabwo uba uzi ikirimo kuko waba yaraciye muri univerisite azi ibibamo akakugira inama Eh, murakoze reka nkunganire gatoya ariko nkiri kontrere yawe sibyo ntabwo twavuze ko twebwe twi- twikorera ibyacu oya umubyeyi kimwe n'abandi bose turebereraho abo bita ba role models abo ngabo bagufasha kumenya uko uhitamo Uza- uzabona inama nyinshi mu buzima ariko wowe ni wowe uzifatira iyawe izakubaka Mm, Risi arakoze remi ihangane gato hari ikintu evode yari amaze kuvuga c'uko umwa umubyeyi ari we umenya impano y'umwana reka ngaruke ku ruhande rw'aba- rw'abe- rw'abemera ko umwana ari we ugomba kwihitiramo sabe mwarimu alphonse ngaho umbwire ese umwana ntabwo ashobora kumenya impano afite muri we?
umwana ashobora kumenya impano yifitemo urugero natanga umwana ashobora kuba azi gushushanya hanyuma mu gihe cyo guhitamo niba ashaka gukurikirana gushushanya kwa gushushanya gushobora kumufasha ko kwa gushushanya iyo agukurikiye kuko yabonye yuko abizi ajya guhitamo gushushanya kuko abizi abona ko afitemo iyo mpano yo gushushanya hanyuma iyo abikurikiranye akabyiga neza bimugirira umumaro ejo aho kugira ngo umubyeyi abe yamuhitiramo ikindi kintu amukizeho ingufu amushyizeho igitutu kugira ngo agikurikire hanyuma icyo ngicyo akaba atagikunze rwose nta n'impano ubona agifitemo kikaba cyamuteza ingaruka z'ejo hazaza Mm, remi nawe wagira ico uvuga ko wa- wakomeje kubinsaba kenshi ndakeka ko umaze kumva ibyo bavuze byinshi hari ico wa- wavugaho Eh, ndabanza kubwira evode evode yavuze ngo impano ntabwo ari umuntu umenya ko ayifite mbere na mbere impano uyifi ahubwo abantu icyo bagufasha cyangwa se sosiyete abantu bakuri impande n'impande ni uku bagufasha kugira ngo wenda imenyekane igere kure ariko mu by'ukuri ni wowe uyifitemo kubera ko ntabwo nundeba uku nguku umeze ibintu bita aba abamodo abantu berekana imyambaro ushobora kundeba mu by'ukuri cyangwa se nkareba alphonse uzi ko abantu bakora ibyo bintu ni abantu bafite taye barebare b'ibigango ku buryo wambara umwenda akabona ko arabereye ushobora kunshuka kubera ko undebeye inyuma fizikari ukavuga ngo ninjya mu bamodo nzabishobora ariko mu by'ukuri wowe ubivuze urebeye inyuma ariko niba ntabyifitemo ngewe mu muri remi bitarimo ntabwo nzabishobora niyo mpamvu y'amazi niba nyifite ngewe nzayikurikiza ahubwo wowe ikintu uzamfasha abantu bari impande zawe ni ukugira ngo ugende yaguka ibintu ariko nibyo wifite ndabona nikora umuziranenge hari hari icyo haragiye kongeraho icyo nashaka kongeraho ndabona bafite ibitekerezo bitandukanye gusa tubibutse ko ntabwo ari twe gusa turi hano hari abantu benshi badukurikiranye abakunzi b'ikiganiro ejo muri rusange nabo hari ibitekerezo bafite
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
mwakomeje kuvuga ngo ingaruka zigera ku ku mwana mu gihe yihitiyemo ndashaka noneho mu- mutubwire ku ruhande rw'ababyeyi mumubwire izo ngaruka mu buryo bwimbitse egisampure nk'umwana wanjye arabona umuganga yambaye itaburiya na bya byuma byabo mu matwi akavuga ati nanjye ndashaka kumera nk'uriya ariko deja muri we ntibirimo ubwo bushobozi ntabwo afite iyo mpano ntayimurimo bati nintaba umuganga nka runaka sinzabyemera ariko akirengagiza mu mufuka w'iwabo uko hameze ariko mama iyo ugiye mu kintu ugikunze nabyo birushaho kuba byiza hari ugukunda ikintu ariko kitakubona Mm.
akunda uko wambaye wowe uraberwa jye simberwa ariko kubera ko runaka yambaye neza yaberewe reka nanjye nambare nkawe kandi wirengagije yuko we im- a- araberewe we nturi buberwe Mm. reka ku ruhande rw'abashigira ko umwana yakwihitiramo ndabona mwarimu wa alphonse hari ikintu ashaka kuvuga nkurikije ibyo devote yaravuze njye sinemeranya nawe icyo umwana ashaka rwose nde- ndemeza neza yuko aricyo ageraho natanga urugero hari umusore umwe urangije kwiga ubwubatsi eh, ni mu kigo kimwe muri uyu mujyi wa kigali arangije kubwiga ariko iwabo nibo babumuhitiyemo Mm.
bamuhitiyemo kwiga ubwubatsi Mm.
ariko we yavugaga yuko ashaka kwiga gutwara azi ashaka gutwara imodoka yewe ubu ngubu aratanga ubuhamya agira ati ntabwo rwose nubwo arangije kwiga ubwubatsi ariko aravuga ati nubwo nzabikora nubwo mbikora simbikora numva mbikunze mpamye neza ko ejo hehe ejo he ntihazaba heza kubera yuko ibyo yagiyemo ntabikunze no kubikora bikora atabishaka ndabona rusiye hari icyo ashaka kuvuga mu masegonda make ikintu narengeye kuvugaho ni icyo ngicyo cya finanse namwe muri kutwumva muri hirya no hino ku isi ntimukagendere kuri finanse ngo murebe mukurikirane ikintu cyu- kizana amafaranga cyane ni hahandi akazi ahantu henshi kari gupfa bitewe n'ukuntu abantu bakagiyemo bakurikiye amafaranga arimo ndabaha urugero njyewe nk'u- nk'uko niga bizinesi informatike nayigiyemo kuko nkunda ibintu bijyanye n'ubucuruzi nkakunda ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo ninjya mu kazi nzakajyamo nkakunze umubyeyi wanjye icyo yakoze yampaye ubushobozi yampaye uburere ampa kuba yanyishyurira ariko njyewe ni njye wihitiyemo uko nguko
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
niko ndabona ikiganiro kirimo guta- gitangiye kuryoha ariko n'amasaha nayo arimo kudufata ku mpande zombi twaganiriye byinshi bigiye bitandukanye nk'uko twatangiye tubivuga abari ku ruhande rw'ababyeyi batubwiye byinshi kuri ino ngingo aho batubwiye ko umwana agomba guhitirwamo n'umubyeyi we no ku ruhande rw'abemera ko umwana ari uwo wakwihitiramo nabo batubwiye byinshi twumvise n'ubuhamya bugiye butandukanye aho batubwiye ku ruhande rw'aba- rw'abana abahitiwemo bikaba byarabagizeho ingaruka noneho duhumuza n'ikiganiro cyacu nagira ngo mpe abatumirwa bacu amasegonda make bagire icyo batubwira icyo navuga abanyarwanda baca umugani ati umwana wanze kumvira se na nyina yumvira ijiri kandi umwana murizi ntakurwa n'urutozi urakoze cyane icyo navuga ni uko urubyiruko bagenzi banjye abana bagenzi banjye bari ku ntebe y'ishuri twubaha ababyeyi ikindi kandi tugire amahitamo kandi amahitamo meza ababyeyi bose si uko bagira inama nziza nakugira inama y'ikintu kikuganisha nabi ntuzagihitemo ariko nakubwira inama nziza sava uzabikore kandi bizakugera heza gusa tugire amahitamo meza nitwe twifitiye
tugana ku musozo w'ikiganiro shimire abatumirwa twabanye mu kiganiro cya none mwakoze kwitabira ubutumire bwacu mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose murakoze shalom
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
reka dushimire cyane razari buregarege ndetse na nikoro muziranenge ntabwo twakwibagirwa n'abatumirwa b'umunsi kuri byinshi badusangije gusa namwe mudukurikiye mukurikije ibitekerezo mumaze kumva mushobora kugenda mudusangiza ibitekerezo byanyu maze mukohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri Une vision réelle devenue irréelle. La télé a montré des images éloignées sur des faits insensés. Trop vrai pour être vrai.
mu rwanda dukomeje iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu b'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bityo reka dufate aka kanya gato dukurikire iyi ndirimbo turagaruka mu kanya
Stratégie préparée, génocide occulté sur fond d'impunité.
turibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibi byiza twagezeho
La terre qui tournait à l'envers, le monde qui marchait de travers, jusqu'à la descente aux enfers, la mort au bout du désarroi, une plaie qui ne se referme pas, c'est le coup de poing du diable.
turibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibi byiza twagezeho munyarwanda fasha dusindagizanye herekeza undinde kurira kuko muri njye nawe niho hari icyizere cy'u rwanda turibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibi byiza twagezeho reka dushimire cyane ben kayiranga iva buravan ndetse na andi mu muntu ku ndirimbo yabo dore ko ubwiza bw'indirimbo bushingira ku butumwa itanga akandi burya impano nziza ikoreshwa mu kubiba imbuto y'ubumwe ndetse n'urukundo reka dukomereze ku butumwa mwadusangije hamwe na christela ubukeza
nongeye gushimira mwese dukomeje kubana mu kiganiro ejo nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye gusoma ibitekerezo byanyu muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse hagati aho dutangira nabibutsa ko twaganiye ku ngingo yo kuba umunani utakiri itegeko ku mubyeyi kuwuha umwana Reka ubutumwa bwa none tubuhere ku bwa Manishimwe Diane uherereye mu murenge wa Gikomero yavuze ati shima cyane ibiganiro byanyu naho kuri icyo cyo gutanga umunani hagati y'umwana n'umubyeyi jye numva gutanga umunani ari ngombwa kuko amashuri y'iki gihe umuntu atagipfa kubona akazi ngo yibesheho rero ku giti cyanjye ndumva umunani ari nka fondasiyo y'umwana murakoze nawe urakoze naho ndacyayisenga gilbert uri mu karere ka bugesera mu murenge wa nyamata mu butumwa bwe yagize ati umunani ababyeyi baduha utwunganira mu iterambere ati koko iyo uwukoresheje neza witeza imbere bityo umubyeyi kuri iki gihe utazahitamo guha umwana we umunani ati ni nko guha umwana inzu itagira fondasiyo ngo buri gihe iyo imvura iguye ugira impungenge naho undi watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa facebook igize ati nitwawe imana shadadi mu butumwa bwe aravuga ko umunani ugezweho ari ugukurihira amashuri ibindi umwana akirwanaho ngo kuko muri iyi minsi nta masamba ahagije tugifite reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa etienne uherereye mu bugesera we